e ke tshedimosetso ya covid-19 o itlisediwa ke motsweding fm konka bokamoso ee hey, ka itse gore o etse leroborobo le a e sa le le a nama go ne go buiwa ka mokgwa re batlang go nna le head immunity yaanong ke a bona baitsanape ke ba ba re e kete um eh, head immunity e, e, e tla nna e bereka thata ko bathong ba e le gore ba humanegile ko mafelong a e le gore a humanegile e ya tumi a ke re ga re ka tlhalosetsa bareetsi herd immunity ke gore kgang e ya gore batho um gantse ba ntse ditshwaetso ba kamano ya ya mogare wa covid-19 e ya ko goreng batho ga tlhele ba tshwaetsana mme go na le immunity ke gore go na le tshireletso ya go amana ka mogare ona mme baitseanape ba bontsha gore e diragala thata herd immunity ena ga re lebeletse batho ba ba ko mafelong ko go nang le ba go nang le madi mme eh mo mafelong kapa ko metseng le ko diteropong kapa ko makeišeneng ko go ba sokelang ka teng ke ba ba ko khipha town ba bone gore head eh eh ke gone ba e bonang thata ga re lebeletse 14 ke gore eh go lebeletse gore eh batho ba le 405 ba ba berekang ko BME Waterfront ba bontshitse gore 23.7% ya bona ne ba na le di-antibodies tsa di-antibodies tsa COVID-19 go raya gore ga motho a na le di-antibodies tsa COVID-19 go raya gore motho o na tshwaeditswe ke mogare wa COVID-19 mme ge go raya gore batho ba 23.7 percent eo ne ba na le COVID-19 um mo dikgweding kapa mo dibekeng tse fetileng gore le baitsanape ba re bontshitse gore di-antibodies tse di-antibodies a nka tlhalosetsa bareetsi di-antibodies dingwe ke gore mmele ga o fetse tshwara ke bolwetse bo bong le bo bongwe mmele wa gago o kgone tsa di-antibodies ke masole a mmele a lwantshang um a lwantshang bolwetse boo so batho ba ba bone gore ne ba na le masole a mmele a lwantshang a lwantshang mogare wa covid-19 mme ba itsenate gape ba lebeletse gore batho ba ntse ba etsa di-volunteer tse tse ntse di testa go bontsha gore go diragalang ka um herd immunity ya ko cape town ba berekile le batho ba ko medical research council le ba ko ntse university mme dipatlisiso tse di bontsha gore batho e, ba ba nang le di-antibodies tse tsa covid-19 um thata-thata ba tswile ko kailitha ba bangwe gape um ba tswile ko city center mme mangwe ba tswile ko atlantic mme ga re lebeletse mafelo ao ke go re bonang batho ba bantsi ba ba fokolang ba nna teng mme ga re lebeletse gape gore batho ba bantsi ba buile gore ne ba le asymptomatic mme ga re re asymptomatic re bua ka gore o na le mogare o wa covid-19 mo mmeleng wa gago o tshwaeditse mme ga ona ditshupo um eh, kapa di-symptomo tse di bonalang o tsamaya o lwala mme ga re ka gopola batho ba ba asymptomatic bao ba kotsi thata gonne um mogare o ga o ba lwatse mme ba kgone go fitisetsa batho ba bangwe mme ge batho ba ne ba editse mo dipatlisiseng tse ba bontshitse gore ba tswa ga re lebeletse le gore mafelo a ba nnang kone ke go ikaganye thata-thata ke re dibitsang le di-informal settlement ke batho ba ba tsamayang gape ba dirisa di-taxi ba dirisa dibese ko go senang social distancing e ntsi thata e tse gore ga ba batle go etsa social distancing mme ga gona um ga gona space seo sa gore ba etse social distancing mme re bona gore gape ke gone baitsana tse ba lebeletse gore ga ba lebeletse ke yone lebaka le re bonang ditshwaetso tsa eh, um ko mafelong a tshwanang le bokhaelitšha um eh, dilo ko tlase gonne gantse batho ba kikane yalo ba tshwaetsana mme gape gantse ba tshwaetsana ga ba na di-symptom ga ba asymptomatic a ka re bia yana ga bontsha gore mogare o o ka thusa batho ba ba nnang mo mafelong a yalo mme a re gopole gape gore le ge um dipatlisiso tse ke tse fela di lebeletse batho ba e seng ba bantsi thata and mme ba lebeletse ko mafelong ko lefelong le le leng batho ba ne ba lebeletse ke babereki ba vn waterfront fela ba le four hundred and five ga se batho ba bantsi thata mme ka sesimane re re le ka baitsanape ba re ga se generalizer generalizable sample go raya gore ga re ka se tse dipatlisiso tse di editseng tse ko bna water fund re re eh, um cabinity mo aforika borwa e beretsa yana gonne go nne le eh, palopalo ya batho mo di-participant tse dintsi thata gore re kgone gore se se diragetseng ko cape town se se diragalang ko cape town se ka diragala le ko mafikeng se ka diragala le mo johannesburg mme gonne eh, dipatlisiso tse di tsere sampole batho ba banne ba ba testa ke palopalo e ko tlase ga se generalizable sample go raya gore ke raya ke batla gore eh, retsetsa bareetsi gore ba sa nagana se se diragetseng ko cape town se ka diragala ko mafelong a mangwe go tlebe go batla go etswe dipatlisiso tse di yang um eh, tse dingwe gape tse di ka eh, lebelelang mafelo a mangwe gore hepimity ya bone e bereka yang um ko dipolekeng tse dingwe ke tsone tsa ka jeketene kutlwe ke te tla tlhalosa lekgang e ya bashimane ba banyaope ka gore go na le mo go lo ne a botsa re mare la re bolelela gore leroborobo le tshwanetse re itlhokomele mare bashimane ba banyaope ke ba ga ba ikatoge batho ba tsaya ba sa tsenya dimaske ba go tlhatswetsa koloi ba tshwara dilo tsa gago ga ise e re bone ba lwala ga re ba bone ba bolawa ke corona go raya gore gongwe le bone tshwanetse ba batlisisege diminity ya bone eh wa bona ke o ka a ke a re gopole gore fo go motho o na le o na le mogare o tshwaeditswe mme a ka ke mm. bua eh, le baitanape ba bua gore asymptomatic di-symptoms ga di mm. bonale mme motho nna ga ke kopana le wena ga re re tsiba um eh, le ge le sekarete re le mmogo motsoko o nna ke asymptomatic le wena o asymptomatic o ya kwa go ke ya kwa ka re tshwaetsa batho ba bangwe ba re nang le bone ga go itse gore le gore ke mang a nnang asymptomatic ke mang a lwalang o sa lwaleng mare fela ke gore re itlhokomele re ka tlogane ra itse gore go na le batho ba bantsi ba bangwe ebile nna go kgong ditlhele ke joka ke re ke luck gore nna tlhele ke bone go na le batho ba bangwe ga ba itse ga ba itse ba tsamaisane ka melao ya covid-19 hmm. mme ga itse utlwe le motho o mongwe o le mongwe a bua ka gore o na lwala kapa batho ba kwa bo ba lwala jaanong ke tse re baitsanape ba tlonna ba di bona ga re itsitse dintsi ka mogare o wa covid-19 re lebogile tlhe pontsho re lebogetse tshedimosetso eo o tlhole sentle kere o tlhole sentle le wena ke ne le bareetse ba kgalesentle yo ke mme pontsho pilane megadikgang le moithuta tsa bobegakgang a re fapegelo ka tsa sešweng ka ga covid-19 ebile o re gopoditse o kgona go tshwaetsega o sena matshwao itlhokomele tsenya maske tlhapa diatla tse o seka lwa tsa batho ba bangwe